ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha
ntimuze mwibaze ngo tube twaratanze byarahetse izi ngo imiliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na mirongo itanu twaharuye namwebwe ingo z'iwanyu zirimo twese zirimo ni ukuvuga ko ririmo ibihumbi bibiri ku mwaka muzobitanga hama namwe babahereza nk'abandi kuko murimo
uwo ni nesitoro bimenya imana ari mu mugwi ujejwe gukurikirana intererano y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi atanga insiguro turavuga no ku banyagihugu baba mu karere ka rusizi mu burengero bw'u rwanda bavuga ko babandanya guhura n'ingaruka nyinshi zifatiye kuba batagira uburenganzira ku butaka bwabo ku mpunzi z'abarundi zirenga amajana umunani ziba mu ikambi y'agateganyo ya kavivira iri mu gisagara cya uvira mu ntara ya kivu yo mu manuko zivuga ko zigeramiwe n'ibibazo birimo inzara bitewe n'igihe kirekire zimaze muri iyo kambi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu burundi aho kuri uyu wa kane hatanguje icesi igikorwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu banyagihugu badakora no mu banyeshuri bakwije imyaka yo gutora mu gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura urugo rumwe rutanga amafaranga ibihumbi bibiri ku mwaka mu gihe umunyeshuri nawe atanga igihumbi ku mwaka bamwe mu babunamatari barongoye intara bafise amakenga ko hashobora kuba ubusuma mu itoza ry'aba mafaranga bivuye ku bohimba impapuro zihabwa abatanze iyo ntererano ikindi kibazo cagarutse ni uko hari abamaze gutangishwa iyo ntererano kuko ari abakozi ba leta ido nido kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha amakuru wacu remonzimana ingo zingana ni miliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na mirongo itanu hamwe n'abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye n'abiga mu makaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana n'umuriyoni nibo bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora yo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri nk'uko byashyikirijwe mu nama y'ababuramatari n'abamusitaneri umugwi uje gukurikirana iyo ntererano wamenyesheje ko ku mwaka abo atari abakozi ba leta bazatozwa amafaranga angana n'imiliyaridi zitanu ni ukuvuga umunyeshuri azotozwa igihumbi nayo urugo rwose rutozwe amafaranga ibihumbi bibiri ku mwaka mu gihe abo bategeka intara n'amakomine bari baje kuronsa udutabu bazo kwandikamwo abatanze iyo ntererano bamwe muri bo bafise amakenga ko hashobora kuba abazohimba utwo dutabo kugira bibe abanyagihugu ni uko hariho abantu bashobora kwigana ugasanga barakoze amakarine nk'aya nyene hama bakaja gutoza amafaranga mu bene gihugu umuntu yoba agombye kuza guca mu ryahumye umugabe mwiza w'igihugu ibijanye n'aya maresi mwoba mwarafashe intumbero zikwiye ku buryo atamaresi ari pararere yoshobora kwibonekeza hirya no hino kuri ico kibazo umwunganirizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati yasabye abasitaneri gushiraho inimero ngengagatabo mbere ku rupapuro baho ubutanze ayo mafaranga hategwe ko ikidodo ca komine kindi kibazo cagarutse ni kubaza baraterereye nk'abakozi ba leta eka n'abandi baza barabikoze ikibazo cyabajijwe na buramatari w'intara ya Makamba Gadi Niyukuri hamwe n'uwibubanza Nobis Terence Butoyi kozi wa leta ushobora gutuzi yuko wewe bakatira kuri konti niba washikira ku rugo rwiwe akavuga ati je bakatiye kuri konti kari mwatubwiye yuko ari ku rugo ku rugo bizogenda gute twasavye amahera bamatsikire y'imirima mwibi vy'intererano nyene bijanye n'igikorwa haba ku mirima cyangwa ku bantu bashoye nk'ikawa kugira ngo baterere amatora none abo bantu nimba baba baramaze gutera amafaranga badusura kubaza kuko burya amatsikire y'umurima isa na famenaje kuri ico kibazo haba mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati eka no mu mugwi uje gukurikirana intererano y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri bemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rumwe ruvuyemwo Terence Nahiraje umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yunganiwe kuri ico kibazo na Nestor Bimenyimana ari mu mugwi ujeje gukurikirana intererano y'amatora wavuze ko hari abantu baba baramaze guterera ibi rero turiko turagira biratandukanye abantu bonyene tuzi bamaze gutera batanze akariro ku bihumbi bibiri n'abakumi imitumba mwese muravyibuka ibisigaye natwe twaraterereye nabo baraterereye benshi baramaze gutanga bariko baratanga abafongisiyoneri bariko baratanga namwe muri ngaha twese twaratanze mugabo tuvuze ibihumbi bibiri ku rugo namwebwe murimwo iyo rero niyo niwanse ntimuze mwibaze ngo tube twaratanze byarahetse izi ngo imiliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na mirongo itanu twaharuye namwebwe ingo z'iwanyu zirimo twese zirimo ni ukuvuga ko riri ibihumbi bibiri ku mwaka muzobitanga hama namwe babahereza nk'abandi kuko murimo ntako kabijya mu byumva abarongo y'intara n'amakomine bakaba baciye bahabwa udutabo tuzofasha kumenya baterereye igikorwa kizokorwa kuva mu kwezi kw'indwi gushika kwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani ibiharuro vyashikirijwe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta vyemeza ko hakenewe amafaranga arenga imiliyaridi mirongo irindwi kugira amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri agende neza gushika kwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani hari hamaze gutangwa ayarenga imiliyaridi cumi n'indwi mu gatumba muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
urakoze remo nzimana kuri iyo nkuru mu rwanda naho hari abanyagihugu hafi ibihumbi icumi baba mu karere ka rusizi mu burengero bw'igihugu bavuga ko babandanya guhura n'ingaruka nyinshi zifatiye kuba batagira uburenganzira ku butaka babako ubutegetsi bwatangaje ko buriko buriga ikibazo cy'abo banyagihugu eh, bukazogifata ko ingingo mu bitarenze uku kwezi turimwo umumenyesha amakuru wacu temi stokle mutijima aradushikiriza idonido kuri iyi nkuru iki gice cyose ubona cyegereye kaburimbo iki gice cyose kiri ahangaha cyitwa murambi hano aho bita ku rugiro hose abaturage bose batuye ahantu hose nta n'umwe ugira icyangombwa cy'ubutaka ariko nyamara bigaragara ko n'umwe muri abo baturage batuye mu murenge wa bugarama akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda arasobanura umunyamakuru w'ijwi rya amerika imiterere y'icyo kibazo bafite cy'ubutaka batunze ariko batabufitiye ibyangombwa abo baturage baravuga ko ubwo hakorwaga ibarura ry'ubutaka mbere gato y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kugira ngo bwandikwe kuri bene bwo banabuherwe ibyangombwa bya burundu nk'umutungo wabo bwite utimukanwa babwiye ko kuri bo bidashoboka kuko ikarita y'imiturire igaragaza ko ubutaka batuyeho ari ubwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda minagiri inzego z'ubutegetsi zivuga ko icyo gice cy'ikibaya kigizwe n'imidugudu cumi n'itatu kuri mirongo itatu n'irindwi igize umurenge wose wa bugarama cyari cyaragenewe kwaguriraho igihingwa cy'umuceri icyo zitemeranyaho n'abahatuye kuko bo bavuga ko ari ubutaka bwamye butuweho kuva mu myaka myinshi ishize ni ukuvuga ngo aha hantu hari abakurambere ba mbere bari bahatuye bari bafite icyo bita ibido aribyo bitaga amametero ayo mametero rero ni ukuvuga ngo bagiye bapfa bagasigira abana babo abana babo nabo bakagurisha n'abandi ku rugero nkatwe ubu duhatuye ubu abenshi ntituvuga turaza turagura twe dutekereza ko minagiri ni leta natwe kandi turi aba leta ni kuki se abo duturanye babona ibyangombwa ko bigaragara ko bahita ngo ni igishanga haba nk'amwe nk'abanyamakuru aha murabona ari mu gishanga ese mu mabuye hahinga umuceri kuri aba bagaragaza ko bakomeje guhera mu rungabangabo rwo kutagira uburenganzira ku mitungo bo bita iyabo ingaruka ni nyinshi nyine iyo umuntu adafite icyangombwa cy'ubutaka aba ameze nk'uhejwe mu majyambere aba ameze nk'uhejwe kuri byose urabona ntushobora ku- kuvuga ngo ngerekanye umwana aratsinze ishuri kanajye njye gusaba inguzanyo muri banki runaka nanjye mbashe kurihira umwana wanjye ku ishuri mumeze nk'aho uri igicibwa mu bandi banyarwanda iyo uri ahantu wumva ko nawe u- udahafite uburenganzira bu- busesuye nta kintu wageraho mu gihe wumva aho aho uri uzahimurwa se cyangwa se aho uri hatari iwawe wumva nawe ucitse intege mu byo wagombye gukora uretse ubwo burenganzira ku nguzanyo zabafasha kwiteza imbere batabona n'ibindi bikorwa remezo bigenewe bagenzi babo baturanye bo ntibashobora kubihabwa kugira ngo ugure konteri y'amazi kugira ngo ugure konteri y'umuriro ni uko ujyana icyangombwa cy'ubutaka ubwo rero bamwe bavuze ngo umu- amazi arahari ni aya ngaya atambuka diregite ya rusange ariko ku muntu ku giti cyiwe ntabwo ashobora kubona amazi adafite icyangombwa nubwo ubutegetsi budatomora ngo bugaragaze neza umubare nyirizina w'abarebwa n'icyo kibazo hashingiwe ku mibare butanga yerekana ko uyu murenge ufite abaturage barenga ibihumbi mirongo itatu na kimwe na magana atandatu bibumbiye mu midugudu mirongo itatu n'irindwi byumvikana ko abatuye aho hitwa ko ari mwaminagiri bashobora kuba batari munsi y'ibihumbi icumi kuri uyu wa gatatu ubwo hizihizwaga umunsi mukuru wo kwibohora urimo ikomeha mu rwanda bwana ntivuguruzwa gerve uyobora bugarama yongeye gutakambira urwego rumukuriye rw'akarere arusaba kumufasha gukemura ikibazo cy'abo baturage harimo imidugudu cumi n'itatu dufite bitewe n'abaturage bahora batubaza ikibazo cy'ibyangombwa cy'ubutaka ah, kiremereye tudafitiye igisubizo nk'umurenge ariko nizera ko hamwe n'imiyoborere myiza kizakemuka aho batuye habarirwa mu butaka bwitwa ubwa minagiri ntibemere kugira ibyangombwa by'ubutaka bya burundu ngo babitange muri banki babahe inguzanyo bakore bwa bucuruzi ntibabyemererwa ntibanabihakanirwa nagira ngo nakubahwa visi meya muze kudufasha iki kibazo turebe ko cyava mu nzira uretse kugaragaza ko bikiri mu biganiro ariko urwego rw'akarere narwo bigaragara ko nta gisubizo gitomoye cya vuba rufite ku kibazo cy'abo baturage bakomeje guhera mu cyeragati madame kankindi leonsi ni umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka rusizi turacyari kubivuganaho n'inzego zibishinzwe kandi mu by'ukuri ntago zibihakana kuko abaturage bagomba gutura ntago rero hazafatwa icyemezo kibangamiye abaturage ahubwo hazafatwa icyemezo kibafasha ni ikintu mu by'ukuri inzego zose zumva neza ahubwo hategerejwe ko wenda babigaragarizwa mu nyandiko ndetse no guhindura ubutaka bikaba byakorwa twagerageje kuvugana na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ari nayo ifatwa nka nyir'ubutaka abo baturage batuyeho batubwira ko bo nta gisubizo batanga ku kibazo cy'abo baturage ahubwo byabazwa ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka ku murongo wa telefoni navuganye na bwana jean claude tuyisenge umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka mu ntara y'uburengerazuba ansubiza muri aya magambo ubuyobozi bw'akarere bwaratwandikiye butugezaho icyo kibazo ikigiye gukurikiraho ni ukohereza timu kuri tere tukareba uko ikibazo giteye kugira ngo turebe uburyo cyakemurwa ibyo ubwo birateganywa gukorwa nka ryari nko mu cyumweru gitaha cy'uku kwezi turimo kwa karindwi yego ibibazo bishingiye ku masambu byakunze kugaragara mu ntara y'uburasirazuba cyane cyane mu karere ka nyagatare mu cyahoze ari umutara aho bamwe mu baturage biganjemo ababaga baraguze ubutaka bwo guhinga no guturaho baturutse ahanini mu gice cy'amajyaruguru y'u rwanda bagiye bamburwa uburenganzira kuri bwo bakabwirwa ko aho batuye hagenewe ibikorwa by'ubworozi nyamara bo bakaba bahahinga icyakora icy'abaho muri rusizi batuye mu masambu yitwa ko ari aya leta atari yo yahabatuje cyo gisa n'aho ari gishya temistokre mutijima ijwi rya amerika irusizi mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temisokre kuri iyo nkuru impunzi z'abarundi zirenga amajana umunani ziba mu ikambi y'agateganyo ya kavimvira iri mu gisagara cya uvira intara ya kivu yo mu mpanuka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zivuga ko zigiramiwe n'ibibazo birimo inzara bitewe n'igihe kirekire zimaze muri iyo kambi ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu vedaste ngabo
muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira iri mu birometero bigera kuri birindwi n'umupaka wa gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo ahakambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi arindwi bategerejwe kuzajyanwa mu nkambi y'umurongwe iri mu karere ka fizi ubwo radiyo ijwi rya amerika yasuragiye inkambi izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi arindwi uyu ni emabure mutabazi umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri iyi nkambi y'agateganyo ibibazo biri ngaho muri iyi nkambi ya kavimvira ni ibibazo biteye ubwoba ntidufatwa nk'abantu turyama nabi turya nabi turya ubugari baduha bwa pame n'ibiharage hari aho bitagira amavuta bidatetse neza turya rimwe ku munsi ubundi umuntu yandikiwe kunywa ubuyi mu gitondo batubwira ko turya gatatu ku munsi gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi turya iryo rimwe gusa hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu sinzi ko byo ari ibintu bataye batoye tubikweretse nk'imatera baha abantu baryamako ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara ni ibintu rero uburago bakaguha akarago kamwe ukaryama ku sima imbeho ibiki byose biteye ubwoba dufashwe nabi ikindi kintu nacyo tubabaza cyane ni ukutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando taransite iyo ngaha ikavimvira batatujyana mu nkambi y'impunzi aho twaba twiyumva ko twisanzuye tumeze neza ndayishimiye ana ni umubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohoka iyi nkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani nubwo iyi mirimo hari abisi igira indwara igihe nagiye kugaraviye nagiye kabiri nagiye kwikorera najyanye ibase zari zitandatu nagarutse igihe nagarutse ngatondera gukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira akampereza imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kuntuze kugaraviya nyabyenda dafroze avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri urabona aha dufite indwara nyinshi ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende aho kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze yasubirayo bakamuha wa wundi nkaca akarorero ngiye kwiputsa mvugwa zitoma kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira ujyanye umwana kwa muganga bakubwira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntariko aramera neza nk'ube ejo nagiye kwa muganga umwana ararwaye ndavuga ati nibaza mu kibazo cy'umubyeyi urakiza tinya ko barwaye inzoka zamugire nabi ariko n'ubu namujyanye bambuze ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye ngo baramuhaye vitamine none dushaka mu dukure ngaha nk'umuntu abizi indwara nta n'ibipimo bihari ngaha batupima kubera iyi mibereho mibi izi mpunzi zibayemo zisaba ishyirahamwe rya seri ko ryazivana muri iyi nkambi zikajyanwa mu nkambi y'umurongwe uyu ni emmanuel nikutunga impunzi iba mu nkambi ya kavimvira icyo dusaba twebwe ni uko twumva aha ngaha tuwarete burema ziraduka cyane ziruzuye zi- zi- ziruzuye cyane rwose ni ukuvuga ugiyemo niwo kuca n'isegonde n'imwe uteza kuyivamo ukacuza kwenda uko wajya kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi abantu ni benshi none abantu igihumbi n'amajana mu mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane niyo twifuza ko badukuranga badushikane i- imarindi badu- baduteguriye umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya kavimvira bwana fredi salumu avuga yuko impamvu izi mpunzi z'abarundi zimaze igihe kirekire muri iyi nkambi ari uko amazu zari guhitiramo mu nkambi y'umurongo ataruzura ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu ritaratanga amakarita izi mpunzi zizaza zifatiraho ibiribwa aha agira ati kulikuwa mashini moja ilikuwa imeharibika ile mashini wanaita mashini ya beams njiko na roll yakama yakaregistre hari imashini imwe yo kubarura izi mpunzi yagize ikibazo nyuma twagize ikibazo cy'imodokari yo kujyana izi mpunzi mu nkambi ikinyuranye n'ibi tegereje ishyirahamwe rya pamu kugira ngo rize gukora ibarura ritange amakarita kuri izi mpunzi zizaza zipokereraho ibiribwa tofauti na hiyo kuna shirika pia ya pami tuna- tunaingojelea hapa tubamenyeshe yuko atari muri iyi nkambi yonyine ya kavimvira impunzi z'abarundi zivuga yuko zatinze ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya sange mongemonge nazo zifite ikibazo cyo kumara igihe kirekire muri izo nkambi z'agateganyo vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika kavimvira wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
radiyo ijwi rya amerika i washington disi umusore w'umunyarwanda jean bosco nzeyimana aherutse gushigwa ku rutonde rw'urwaruka rw'abanyafurika ijana bamaze gushika kuri byinshi kurusha abandi nzeyimana w'imyaka mirongo ibiri n'itanu yashyizeho ikigo cyitwa habona limited gikora ibijyanye no kwegeranya imyanda kikayikoramwo ibicanwa birimwo amakara n'ibindi mbe ni iki urundi rwaruka rwo mwigira ko eh, kugira nagwo rwiteza imbere nibyo yaganiye na mugenzi wacu edi gwema
ibintu byatumye mfata icyemezo cyo gutangira kwihangira imirimo Ah, mbere na mbere ni ibintu na- nakuze mbona mbona abantu bakunze kubaza gukemura ibibazo biri muri sosiyete Eh, ari abantu bahinze ibintu bishyashya cyangwa se bagafata ibihari bakabikora neza bigakubita no kubyo nagendaga mbona kuri mukecuru wanjye aho yahingaga akavuga ati ibi nhinze igice kimwe kizagaburira abana ikindi ngurishe mbone amafaranga Ah, yatuma mbabonera minerivare kugira ngo yige neza nanjye rero maze kugira imyaka nka cumi n'icyenda niho nafashe umwanzuro mbona ko ubuzima bwanjye ngomba ku- ku- ngomba kubwerekeza muri kino ah, cyerekezo aho ngomba kwitekera icyo gukora kandi nkanagikira no mu bikorwa nzeyimana akenshi iyo nganiriye n'urubyiruko rwifuza kuba ah, ba rwiyemezamirimo benshi bakubwira ko ikibazo bahura nacyo ahanini ah, ari ikibazo kijyanye ah, n'amafaranga yo gutangiza bizinesi Ah, wowe icyo kibazo ntacyo wigeze uhura nacyo Ah, nibyo koko ntabwo baba babeshye icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu benshi bifuza gutangira imirimo Ah, ariko ntawe bitabaho haba ari hano mu rwanda haba ari muri amerika Ah, abantu benshi eh, icyo kibazo kirabagonga nanjye rero cyarangombye Eh, ariko mu by'ukuri ah, iyo uri rwiyemezamirimo nyine uba ugomba gushakisha izindi nzira zigiye zitandukanye wanyuramo kugira ngo iyo ntambwe ubashe kuba wayirenga kuko n'ubundi amafaranga bizinesi yawe ihora iyakenera kuko uba ukeneye kuva ku eh, ku- ku- ku ntambwe imwe kugira ngo ubashe kuba watera iyindi so kugira ngo rero ube wabasha gutera indi ntambwe bisaba ko uba ufite abashoramari aba investors bashobora kuzana amafaranga bagashora mu mu bikorwa byawe ukora Ah, nanjye rero umaze guhura n'icyo kibazo ah, icyo ngewe nakoze mbere na mbere eh, nashoye ingufu mu kumvikanisha ibikorwa nifuzaga gukora no guhuza imbaraga n'abandi kugira ngo duhurize hamwe ibintu tubashe kuba twabikora kenshi na kenshi iyo umushinga wawe ari mwiza ukabasha kubona abantu ugenda ubis- u- u- ubisobanurira ibyo ushaka gukora ukabasha kumenya kubisobanura neza abantu benshi bashobora kuguha udufaranga dushobora kuba ari dukeya ariko wakwifashisha kugira ngo ubereke mu by'ukuri ibyo ushaka gukora hanyuma iyo ubashije ku- kugira aho ugera muri utwo dukeya wari ufite bitangira kuza ugasanga n'igihe wenda uta- utari uyakeneye abayafite barayazana ariko mu ntangiriro biragora bisaba kwihangana no gutangirira kuri bikeya ushoboye gukora hanyuma ukaba ari byo ugenda wereka abantu kugira ngo bazane n'ubwo bushobozi buhagije wifuza hanyuma ikindi urubyiruko rukunze kuvuga ni uko akenshi aho bagiye gukomanga bashakisha inkunga cyangwa se ubufasha abantu bakunze kutabagirira icyizere iyo mbogamizi wowe ntayo wigeze uhura nayo aha nibyo koko iyo mbogamizi irahari nanjye nahuye nayo kubera ko kenshi na kenshi uragenda umwana w'imyaka cumi n'ingahe cyangwa makumyabiri watangira kubwira abantu ngo wowe ukora iyi n'iyi n'iyi abantu bagatangira bakavuga bati natwe dufite imyaka twize n'amashuri arenze ayawe twarabigerageje biranga wowe ni iki kidasanzwe ufite uzanye kigiye gutuma ibyo bintu uri kuvuga bishoboka ugasanga ntabwo bakumvise neza ariko mu by'ukuri baba batari kugaya ibyo ushaka gukora ahubwo bari kugaya wowe ubwawe kubera ko baba babona nyine nta bushobozi ufite bwo gushyira ibyo bintu mu bikorwa kuko baba bakeka wikineseri zabo cyangwa se ah, intege nke zabo ko nawe ibyo- ariko nawe umeze ariko mu by'ukuri wowe uba ugomba gukomeza ugasunika ugakomeza kwitwara neza nyine kugira ngo ah, icyo cyizere wifuza ko baguha nawe ukimerite cyangwa se ugaragaze koko mu by'ukuri ko ukwiye icyo cyizere rero ntabwo biza gutya gusa bigenda umuntu ariko kwizera bisaba gukomeza gukora cyane no guhozaho abantu rero bakavuga bati nyamara bya bindi wa mwana yangaga arakomeye uwamwegera noneho akamufasha Eh, impamvu icyo kibazo ubajije mu by'ukuri ari ingenzi cyane ni uko kugira ngo bizinesi cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu ashatse gukora kigere kure bisaba ko ufatanya n'abantu benshi abafatanyabikorwa benshi rero iyo batakwizeye ntabwo mwasinyana amasezerano ibyo rero bishobora kudindiza bizinesi yawe ugasanga ntaho ugeze so rero bisaba kwitwara neza no guhozaho mu byo ukora kugira ngo ba bantu bifuza ko baguha icyizere mu by'ukuri bakiguhe nanjye niko nabigenze ariko byaragoye cyane kubera ko ah, amasezerano menshi wenda nifuzaga kuba nasinyana n'abantu bagiye batandukanye ntabwo nayasinyiraga ku gihe kubera ko bamaraga igihe bakintekerezaho bavuga bati uyu muntu se ungana gutya wabona twasinye amasezerano n'umwana ntiyaseka gutyo gutyo ariko byaje ku- byaje kurangira bikunze iyo uvuze ko ubyaza imyanda ibicanwa ku muntu utamenyereye iyo mvugo uba ushatse kuvuga iki mu by'ukuri ntabwo ari sisiteme idasanzwe ntabwo ari no mu rwanda bikora gusa no mu bindi bihugu birakora Ah, ubundi mu busanzwe imyanda iyo yandagaye eh, iba yandagaye nyine gutya gusa ugasanga yateje umutekano mukeya ariko ubundi iriya myanda ifite ah, ubushobozi bwo kuba ya- yabyazwa umusaruro icya mbere umuntu ashobora kuyikoresha harimo kuyikoramo ifumbire Eh, hari uburyo bwemewe umuntu ashobora gucamo kugira ngo iyo fumbire ibe yavamo ushobora no kuyivanamo bya bicanwa nyine yibazaga ariko ibyo ibyo byo bizwi nka buriketi cyangwa se pereti aho abantu babifata hari amamashini yabugenewe iyo usanzwe ufite ubumenyi muri injiniyaringi cyangwa se mu bintu bya tekiniki ushobora kudizayininga mu mashini yakoreshwa kugira ngo ya myanda inyure muri ayo mamashini ubundi polisi ni ize ari ari ayo makara turi kuvuga ayo makara rero iyo aje agasimbura aya ngaya y'ibiti aba aje kurengera ibidukikije kuko bya biti twatemaga kugira ngo dukore amakara cyangwa se dukoremo inkwi ntabwo biba bigitemye ahubwo birarekwa bigakomeza bigakura neza bigasarurwa igihe cya- cya nyacyo hanyuma rero n'aya makara nyine agakomeza kuba ariyo akoreshwa mbese na ya myanda nanone yatezaga ikibazo ikaba yavuyeho kubera ko yabyajwe umusaruro ni imyanda yose se cyangwa ya- ya- hari iyo muhitamo Eh, ntabwo ari imyanda yose icyo ngicyo nari nibagiwe kukivugaho ahubwo ni imyanda ibora imyanda ibasha kubora tuvuge wenda nk'ibyatsi mm, mm, ibisigazwa byo mu gikoni ibarizo eh, ibintu byo mu buhinzi byasagutse abantu bari gusarura ko ushobora ku- gusarura ibigori biriya bishishwa by'inyuma ku bigori abantu bagiye kujugunya batagiye gukoresha ibintu nk'ibyo ngibyo bibora nibyo biba bifite ah, eh, component yitwa lignin iyo lignin rero ni ibasha ibasha kubyara ah, karoti zabyara ubushyuhe cyangwa se wasana zikaka Bi- biraborohera kubibona se Eh, imyanda biroroshye kuyibona kubera ko ahantu aho ariho hose iba ihari gusa nyine iyo ibikorwa byageze ku kigero kinini ntabwo biba byoroshye kugira ngo iboneke bisaba ku- gushakisha gushakisha ahantu hose ukaba wakodesha amamodoka cyangwa se ukigurira yawe kugira ngo ahantu aho ariho hose biri ube wabizana uko ugenda ubona abakiriya mbese niko nawe ushobora kongera umu- ingano y- y'imyanda kuri telefoni dufite dani wiriwe neza ikibazo ikibazo n'agatererano nagomba eh, tuyage n'uwo mutumirwa mu gihe muri bino bihugu byacu bya afurika eh, abajene batari bake usanzwe du- dusu- biboneka ko duhanzwe n'ubushomeri aho usanga ari ibitigiri birenga mirongo itandatu ku ijana Eh, hanyuma ah, urwaruka natwe tukabandanya turera amaboko twibaza ko hariho ibizova mu ijuru bigatuma rero eh, urwaruka rubandanya rufatwa eh, ru- rufatwa n'ubu bukene buteye ubwoba icyo nagomba maze umutumire rero ni iki iyi gikurikira mbega ni ikihe eh, woba ugiye gukora kugira ngo eh, uka- ukaburire eh, urundi rwaruka rwo muri afurika kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere Eh, ubanje guhera muri muri muri muri muri muri uyu mu- ibihugu bya east africa community hanyuma u- tugendera mu bindi bihugu hanyuma icyo nari ngomba eh, sabe ni uko eh, urwaruka mu gihe rwoshyira imigambi hamwe rukiyumvira imigambi rwokora eh, nta rworeka kugaya ubuzi urumva ko umugambi uwo ari wo wose ushobora kuvamo ikintu gikomeye nk'uko mugenzi wacu wo mu rwanda yabikoze ugasanga haravuyemo ikintu cy'ukuri- cy'u- cy'u- cyo gukora Umuga- ubu urwaruka rero rwacu twari dukwiye yuko tutugaya ubuzi dukora ahubwo eh, tuka- tukirinda ibidutandukanya tugakorera hamwe Eh, niyo niyo nzira yonyine izotuma urwaruka rushobora gu- kubaka igihugu no kwiteza imbere Eh, rero aha a- icyo nagomba nshimikira ko ni uko amaleta nayo yoshyiraho ikigega cyofasha urugwaruka rushobora kwiteza imbere kuko naho rwogera iyi migambi mugabo rurabura aho ruhera rukeneye rero yuko eh, habaho ikigega gifasha kuko amabanki asaba inyungu ziteye ubwoba cyangwa ingwate mugabo mu gihe leta yoba um- um- umwishingizi w'urugwaruka hamugwaruka rukaronka uburyo bwoshobora gutuma imigambi itera imbere rero ni uko amaleta yacu muri afurika ashyira ingufu cyane n'iki gishyiramo ingufu cyane muri ikintu byerekeye urwaruka bagashyiraho uburyo bwotuma iyi migambi ishobora gutera imbere urwaruka natwe tukamenya ko twikwirinda ibidutandukanya kuko atari uhona- atari uko nako eh, bizoba kumwe eh, marcel king yabivuga ati ntitukemeye kubaho nk'abavukana tuzopfa twese nk'imihimbiri Eh, dani arakoze cyane Ah, statistics yazivuze neza abantu barenga mirongo itandatu ku ijana niba i burundi ariko bimeze na hano mu rwanda imibare ndumva ijya kungana gutyo urubyiruko turi benshi ugereranije n'abakuze ariko ayo ngayo ngewe ntabwo mbibona nka nk'ikibazo ahubwo mbona ari nk'amahirwe ahubwo dufite kubera ko urumva populasiyo yacu yacu ni abantu bafite ingufu bashoboye gukora bashoboye no gutekereza ibitekerezo ah, bi- bi- byiza Ah, kandi nanone urubyiruko kenshi na kenshi ruba rufite urubyiruko kenshi na kenshi ru- rurumvira Eh, niyo mpamvu rero ngewe numva na na nakwinkareginga umuntu uwo ari we wese ufite igitekerezo runaka akareka kwitinya ahubwo agatera intambwe ya mbere akagira icyo akora Ah, nyuma yaho rero iyo ibyo akora byamaze gutanga umusaruro niho mu by'ukuri yasubiza amaso inyuma akishima akavuga ati hari aho ngeze ariko iyo bitanakunze ntabwo ari ikibazo cyane cyo kurakara ugatekereza ko wafashe inzira mbi ahubwo ni amahirwe uba ufite yo kwiga kugira ngo umenye neza ibikora n'ibidakora Eh, kandi nta bizinesi ndaseyiringa guseyiringa ni ibintu umuntu ashobora kwigiramo isomo ryo- ry'uburyo ibintu ashobora kubikora neza kurushaho
Mm. Ha- hari ikindi yaragarutseho avuga ngo ah, leta zikwiye gushyiraho ikigega gifasha urubyiruko ah, rufite indoto ariko ugasanga rurazitirwa n'uko rudafite igishoro
Eh, ah, ya icyo ngicyo nari nkibagiwe Ah, byaba ari ibintu byiza mu by'ukuri leta zishyizeho ibigega nk'ibyo ngibyo kubera ko kenshi na kenshi nk'uko yabivugaga iyo ugiye mu mabanki ntabwo bakumva kandi nanone burya amabanki ntabwo tuba twa- twakagombye kuyarenganya kubera ko amabanki nayo ntabwo amafaranga aba afite ari amafaranga yayo ni amafaranga y'abantu babikijemo kandi igihe icyo ari cyo cyose baba bashobora kugaruka kuyatora
ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha bigaruke kuri radiyo y'ijwi ry'amerika tubatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira